iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabaha ikaze imvugo yokoreshwa ntihahave hagira ubyitwaza ngo asubize inyuma abaruni ngo basubire kwicana kubera ubwoko barimo ahubwo nibafate bati twe dusabye yuko ukuri konje ahabona hanyuma ababikoze bagahanwa uwo ni tasien sibomana umunyepolitike wo mu bwoko bw'abatutsi avugira umugambwe iprona ishami rya karori nditije avuga icyo asaba abahimbaje uno munsi wo kwibuka ubwicanyi bwo mu bihumbi- bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza ayandi makuru yerekeye abantu indwi baraye bishwe muri zone ya musaga ibijumbura mu burundi mutugume hafi mu burundi abantu indwi harimwo abana babiri barishwe mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone musaga mu ijoro ryo kuri uyu wa kane mu bagandaguwe harimwo umusirikare w'igihugu abajejwe intwaro basaba abanyagihugu gutanga amakuru n'ingoga ku bajejwe intwaro n'abajejwe umutekano inkuru ya eloge burikaneza ibujumbura mu burundi Ico gitero cabaye nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro nk'uko vyemezwa na bamwe mu bacitse ku icumu n'abari hafi y'aho cabereye abakigize bateye abantu bashika cumi bariko bivuna akanyota mu bunywero bicaye imbere y'inzu muri aka gatondo tuhashitse twasanze abakenyezi bariko baroza umukenyezi mugenzi wabo yapfanye imbanyi mu nda n'ikibondo ciwe c'imyaka itatu baguye muri ico gitero abato n'abakuze bo muri karitiye gitaramuka haguye ibara bari bajumaraniwe ubu ni umwe mu bacitse ku icumu ntashe hari akabari hanyuma acagira umuntu avuga ati ngo ndagusoma ituyoga yagize ati reka ndagusoma ituyoga nsoma irya mbere niho twaza tubona amasaso ariko araka kuraba ntaho sinaravye sinavuga ngo ndafise ubushobozi bwo kuraba ubona umuntu ariko arakurasa muri kumwe bamaze kuturasa aho nyene jewe mu nyuma naciye njyama mu biziga yaba mu biziga arashariza iya mbere yahera hanyuma arongera arashiramo iyindi abandanya asubizamo aturasa hanyuma jewe kubera nari njyamye mu biziga niho nabona mu nyuma aramurika arabura araba ko hari umuntu yoba yasigaye arabura kubona uguhema ntitwahema sinahema jewe nu- hariho n'uwundi umwe yari yasigaye nyene niho yinjira mu nzu ameze nk'uwinjira mu nzu naciye mvumbuka ndiruka baca bantera grenade hanyuma maze kuntera grenade rero yankomerekeje ngaha ku maje ku mugongo ngaha hanyuma mu bitugu none urumva yo mbanjaye kwa muganga Umukuru wa karitiye Gitaramuka yemeza ko abantu indwi aribo bahitanywe n'ico gitero. Muri bo harimwo babiri baguye kwa muganga kuri uyu wa gatanu. Alexis Ntimpirangeza.
ubwo nyene haciye hapfa abantu batanu muri abo batanu harimo umusirikare we, promise jean major n'umwana w'imyaka itatu haca hakomereka batatu baca banyaragasa bajana kwa muganga muga amakuru dufise twumva ko babiri boba ba- bapfuye umukobwa umwe n'aka- n'undi mwana muto afise nk'imyaka nk'itandatu kushika ubu ntimuramenya iyo abantu baje bava canke nta kintu na kimwe muramenya turabimenya ko baje biyobanije bafise ivyo bikoti birebire bigera ku maguru banyegejeyo n'iz- n'izo nkoho bakoresheje Abajejwe intwaro bavuga ko atambo za politike zinyegeje inyuma y'ubwo bwicanyi.
Je nibaza ko bakoze nk'abicanyi bica abantu gusa kubera ntibigeze bivuga kuko bace baterana grenade ku- kuri position basodiriye hagufi bikunda ubwo ntibazi- abasirikare ntibaze gutabara abandi bariko barakizura muri quartier amajepfo Oya, nta n'umugambwe basangiye keretse uwo musirikare nta- nta- abandi nta mugambwe bazize Ikindi gitero caheruka gutwara abantu benshi ni cabaye ku munsi wa mbere w'indwi gihitana General de Brigade Atanaze Kararuza. Umukenyezi wiwe n'umwe mu bamucungerera ubuzima n'ikibondo ciwe citavye Imana mu bitaro kuri uyu wa kane. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika yemeza ko abantu bane ari bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza Valentin Bagorikunda.
bane mu bikekwa kuba baragandaguye General de Brigade Kararuza Atanaze nabo bari kumwe uno munsi barengutse imbere y'umushikirizamanza kugira amatohoza bandanye abo barengutse ni Caporal Chef niko yagize Prosper Caporal Chef Habonimana Leonidas Caporal Chef Gateretse Roger Caporal Chef Nduwimana Viateur tukaba twashaka kandi kumenyesha ko amatohoza kw'iyo dosiye abandanya kugira abagize uruhara bose bazofatwe bashengezwe imbere y'ubutungane Mu itangazo yasomye umushikizamanza Kizigenza ntiyavuze uruhara rw'abo basirikare mu gitero cahitanye General Kararuza nabo bari kumwe uko ari bane aba basirikare bari bacunze urugo rw'intwazangabo yo ku rwego rwa generale iherutse kuja mu mabanga y'akazi hanze y'igihugu imiryango yabo imenyesha ko nabo nyene bahaswe kugwa mu mutego mu gihe bari bavuye mu ikambi bakoreramwo baja kwimura ibintu basize ku rugo rw'iyo ntwazangabo rusanzwe ruri hafi y'ahabereye igitero umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika atishuye ku bibazo vy'amenyeshamakuru ahejeje gusoma itangazo yanashikirije aho amatohoza ageze ku bundi bwicanyi bwahitanye abagize inzego z'umutekano kuva mu mwaka uheze kwigandagurwa rya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana hamaze gufatwa abikekwa umunani ku bagize ubwicanyi bahunze nabo bariko bararonderwa n'inzego z'ubutungane ku vyerekeye igandagurwa rya Colonel Bikomaguja amatohoza aracabandanya ku bashatse kugandagura General Prime niyo ngabo batanu mu bikekwa kuba baragize uruhara barafashwe ku bwicanyi bwakorewe Lieutenant Colonel Ikurakure Darius uwagirizwa ico caha akaba ari Caporal Ndayishimiye Longe ubu ariko araronderwa n'ubutungane kuvyerekeye gandagurwa rya Major Muhimundu Didier dossier yaruguruwe kandi n'amatohoza ariko arabandanya kuvyerekeye igandagurwa rya kapitene mugabo n'uwundi Eli dossier yaruguruwe kandi amatohoza ariko arabandanya kuvyerekeye igandagurwa rya Colonel Buzubona Emmanuel dossier yaruguruwe amatohoza ariko arabandanya kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze habaye igitero cahitanye General Adolphe Nshimirimana yahoze atwara iperereza nta rubanza na rumwe rurumvirizwa mu butungane wabagirizwa ubwicanyi burobanura bwahitanye intwazangabo bamwe mu bahagaritswe bavuga ko ari inzirakarengane basaba umugwi w'igihugu wigenguje w'agateka ka zina muntu CNDH kubaronsa abashingwamanza babafasha mu vy'amategeko kuko ngo hari ivyo badashobora kwisigura ko badafise ababunganira Eroge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika ubu urakoze cyane rero jubiri kaneza kuri iyo nkuru kuri uno munsi wa gatanu igerekerezo rya mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abarundi bo mu bwoko bw'abahutu n'abaganwa bibutse ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri ubwicanyi bwahitanye abarundi benshi harimwo n'umwami ntare wa gatanu yigeze gutwara uburundi inkuru ya evariste nzikobanyanga dushaka ukuri n'ubutungane byo soko ry'amahoro ivyo nivyo abarundi bahurikiye mu runani rwa bamwe mu barundi bo mu bwoko bw'abahutu bavuga ko bacitse ku icumu bakahaburira abantu mu gwimo bwo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri ivyo babishikirije kuri uno wa gatanu igenekerezo rya mirongo ine n'icenda ukwezi kwa kane aho abarundi bibuka imyaka mirongo ine n'ine iheze habaye ubwicanyi bamwe bita ihonyabwoko urunani rw'abacitse ku icumu n'ababuze babo mu gwimo bwo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri batunganije urugendo mu gisagara ca bujumbura ku vyandiko bari bafise nta kindi basaba atari ukuri n'ubutungane ku vyabaye bongera bashira n'urugori rw'amashurwe aho bavuga ko hahambwe mu kivunga abarundi bo mu bwoko bw'abahutu ku buterere muri komine ntahangwa frederico nzeyimana atwara mu makungu urunani rw'abashitse ku icumu n'ababuze ababo asaba ko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose hakemezwa ko mu gihe umukino w'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri habaye ihonyabwoko ryagiriwe abahutu mu Burundi twebwe dusaba leta ya nyiricubahiro petero nkuru nziza ko yoshigikira inama nshinga amateka kugira ngo bemeze ko abantu bishwe mu mirongo irindwi na kabiri bose barenga ibihumbi amajana atanu bakicwa mu buryo bw'ihonyabwoko kuko murabaza nta n'umwe azokubwira icyo kindi kintu cyo bacisha abo bantu bose bangana gutyo ndetse icyo aricyo gituma tubyemanga kuko ababica cyo navuze ni bitatu bivuga ihonyabwoko kimwe nuko ugomba kubica panga panga abantu mu kwicwa bari babaza amazina kuko uwaza kubatora yaza afise list abandi bahimbaje imyaka 44 habaye ubwicanyi mu Burundi nabo mu bwoko bw'abaganwa bahurikiye mu mugambwe PMP bibuka imyaka 44 umwami Karoli Ndizeye yahora aramutswe Burundi agandaguwe bababazwa n'ingena tabutungane bwabaye kuri ntare wa gatanu ambasaderi Guillaume Ruzovio arongoye umugambi w'abaganwa PMP tugasaba rero leta yuko yofasha abarundi kugira ngo hamenyekane icatumwe yicwa hanyuma hamenyekane aho bamutaye kuko baramutaye ntibamuhambye n'iteka hanyuma ica gatatu dushobore kumenya ingene byagenze n'ababigize hanyuma dushobore kumuhamba n'iteka rimukwiye urabona noneho nk'ubu hamaze gushirwaho mukwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi seveya ico nibaze ko ari igikorwa cayo aho mu mugambwe w'abadasigana iprona wari ku butegetsi igihe ubwo bwicanyi bwaba ntibatahura ingene hari abahimbaje no munsi ibitahura biba Tasiana Sibomana numututsi avugira umugambwe iprona ishami rya Karori nditije asaba ko abahimbaje uno munsi batowitirira ubwoko kuko byoza bisubiza inyuma Burundi n'abarundi uwo munsi mukuru ko kwibuka muri ubu buryo babigize no munsi ntivyari bwigere bigirwa umuntu yo kwibaza mbe bitumwe niki hahindutse iki uwo munsi ntaco wacinyegeje inyuma y'iyo ntumbero aha niho abantu bagirira ubwoba n'ahandi ari kwibuka uwiwawe yapfuye ni ibintu bisanzwe cyane twebwe rero tuvuga tuti imvugo yokoreshwa ntihave hagira uvyitwaza ngo asubize inyuma abarundi ngo basubire kwicana kubera ubwoko barimo ahubwo nibafate bati twe dusabye yuko ukuri koje ahabona hanyuma ababikoze bagahanwa aho nicyo navuze amasezerano yarusha bamwe bagomba kuyahamba ntibahave bashira imbere ibi kandi bagomba guhamba amasezerano yarusha yari yaciye inzira bati dushireho umugwi wo gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi hanyuma tukumenye duheze dukoreshe ubutungane buhana abacanke bariya uwo ari we wese iyo niyo nzira niyo mvugo twari dukwiye gushingira koko niyo niyo yonyine ishika mwamenya ko no kuri uyu wa gatandatu buca hibukwa imyaka cumi n'icenda iheze abanyeshuri mirongo ine na bane bo kw'iseminari y'Ibuta turi mu ntara ya Bururi bishwe n'abitwaje ibigwanisho bo mu maharise ndede wagwanya leta y'ico gihe ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika urakoze cyane Evariste nziko banyanka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denis Nkuru nziza hamagarira abakenyezi kuvyara ku rugero kandi abo bashoboye kurera yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abakenyezi bo mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa gatanu mwisekeza arimwo ryo kuganira n'abakenyezi mu gihugu cyose ku bijyanye n'amagara y'ababyeyi n'ibibondo Denis Nkuru nziza amenyesha ko igwirana ry'abantu mu Burundi rishobora ku rishobora gutera umutekano muke gusumba n'ivya politike inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze Itegeko riha uburenganzira abakenyezi gutorana ritaraboneka mu Burundi ni imwe mu ntambamye z'iterambere ry'umukenyezi. Reya ndacayisaba aserukira ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Kirundo yabishikirije mu ijambo ryo kwakira Denise Nkuru nziza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu mubonano yariko agiranira n'abakenyezi bo mu ntara ya Kirundo kuri uwa gatanu.
Kubera benshi arabarimyi atabuzi buhambaye bafise ntangurane bashobora kwaka murabizi ko atavyo bafise bagwatiriza ese rya tegeko ryo gutorana ryotera imbere kugira umukenyezi agira ivyo agaba ashobora nyene kugwatiriza nka basaza bacu denise nkuru nziza amaze guha inyigisho abakenyezi ku vyabafasha kugira ngo bubake ingo zabo neza yahavuye agaruka ku kibazo co kuvyara ku rugero kubw'ibabona ko co kwitwararikwa mu miryango gusumba ico gutorana ndabasabye ico kuvyara ku rugero tucitwararike sitwihutire kuja gutorana mwa bakenyezi si ico dukwiye gushira imbere dushira imbere kuvyara abo tuzoshobora kurera abo tuzoronka aho tubashira abo tuzoshobora kwigisha mu mashure bagire diplome bagire itongo ryabo ibyo kubyara ku rugero tubigira umwitwarariko nayo ahandi ho tutabyitwararitse tutabishyize ku mutima ejo n'ukuri tuzosanga byateye umutekano muke gusumba amacakubiri bitera umutekano muke gusumba ibitwumva ibi na biriya na biriya by'imigambwe n'ibindi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza asaba abakenyezi kuba inkingi z'amahoro n'umutekano mu gutanga indero ku bana babo umutekano w'igihugu urabaraba urabaraba kandi umutekano uhera mu ngo eee kuko abicanyi bava mu ngo zacu nese abahungu bacu emwe bajya batera amagrenade baza batari abahungu babyagwa n'abatwebwe abakenyezi bava mu miryango duteramira amahoro duteramira umutekano bihereye mu nzu kandi burya duhaye indera abana kuva hasi hari ibintu tuzosanga tubakingiye badashobora kujyamo hari ibintu abantu badashobora kubahenda cyangwa ngo babahendeshe twarabahaye indero kuva hasi ikindi abakenyezi basabwa kwitwararika mu kurinda ingo zabo no kwirinda umugera wa sida no guhimirizanya kwivuza indwara yo mu kigo izo ndwara zigashobora gutuma n'ingo zisambuka twirinde ikiza ruhonya nganda sida tukirinde tukirinde n'abana bacu tubiganire ko tubibabwire tubyirinde biciye muri ubu busambanyi tubyirinde biciye muri bya bindi bitobora uruhu tubyirinde tubyirinde tubyirinde ikindi nacyo cy'impanuro kandi nacyo nyine cyo kwibukanya ibijyanye n'indwara yo mu kigo kigo indwara yo mu kigo iriho gusa icyo ndabibutsa ni uko ubu bayivura yarisha abantu mu bihe birenganye abakenyezi barapfa urupfu rubi ni indwara nyene mbi igumiza abantu mu kigo uyigwaye bikwega ingorane mu muryango kuko hariho abagabo badashobora kuyihangana imyaka yose acaja kurondera no gutagwayo acaja kurondera ubutagwaye iyo ndwara abakenyezi basavye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gushiraho ibihano ruhasha ku bashurashutsa abanyeshuri b'abigeme Eh, twosaba rero yuko hobaho ibihano ibihano kuri abo bantu bahushagiza izo baragiye abo barimu batera inda abana abo ba adiminisitiratifu batera inda abana n'abo bandi usanga ni abadandaza bo mu mabutike cyangwa abagenda n'amamoto bahabwa ibihano by'akarorero kugira n'abandi babonereho akarorero koko kuko ngo kudahana imbwa bibiza imiseka abagejeje aho murakoze abakenyezi kandi basavye ko amategeko agenga ingo n'imiryango yohinyanyugwa kuki igihugu ki- kirwanye byo ku- byo kujya kubyara hanze guharika hanyuma uwo mwana bakamwemera yuko aza kugabura muri urwo rugo ntimwumva yuko uwo mukenyezi w'isezerano aba ahohotewe none twe ntimwumva yuko iryo tegeko boriso- borisubiramwo baka- bakarisobanura neza kugira uwo mwana atavutse muri uwo muryango avutse hanze ataza kugabura muri uwo muryango murakoze
ivyo bibazo vy'abo bakenyezi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza yabishiye abishira mu minwe y'abashingamateka bari bitavye iryo koraniro kugira bazobishire mu mategeko bategekanya kuzokwiga mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika turagushimiye cyane jean bosco ndarurinze itariki ya mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa kane buri mwaka abarundi bibuka ubwicanyi bwakorewe umwami- umwami wa nyuma w'uburundi ntare wa gatanu uzwi kuri karori ndizeye haciye imyaka mirongo ine n'ine uwo mwami yishwe bunyamaswa umwami ntare wa gatanu yiciwe mu ntara ya gitega urupfu rwiwe rwakurikiranye n'izindi mfu zagumye zikurikirana zihitana abarundi benshi imiryango yabo ibaza i- ibabazwa nuko kugeza ubu nta butungane burakorwa kuri urwo rupfu rw'uwo mwami ivyo ababikurikiranira hafi ba- ba- bemeza ko ari wa muco wo kudahana umutumire mu kiganiro muri sanga mu kanya gaheze mu kiganiro mugenzi wacu Edi Gweme yateramije umutumire yari Idelphonse Mugema umuganwa akaba ari n'umujyanama w'abaganwa bo mu Burundi atangura avuga uko umwami Ntare wa gatanu yari yakuwe ubwa mbere muri mirongo itandatu na gatandatu tumutega amatwi bamukuye yatumiwe eh, na mubutu yahoze ari ye- yahora ari umukuru w'igihugu ca kongo hanyuma bamu- bahengera agiye muri bu- muri iyo muri ubwo butumire baca baramukura aca ara- arahunga aja eh, mu aja kuba mu budagi umva rero muri ico gihe kuva mirongo itandatu na gatandatu eh, itariki mirongo ibiri n'umunani mu nyonyo mirongo itandatu na gatandatu yari yakuwe agira ubuzima busanzwe nka- nk'umuntu asanzwe gushika mirongo irindwi na kabiri aho bamuhenda kugira aze mu burundi ariko ivyo rero bashaka gushaka ko bashaka nivyo biteye ingorane gushika uno munsi mu burundi ikintu catumye bakura intwaro yari yemewe n'abarundi intwaro i- i- yari yemewe n'umuntu uwo ari we wese kuko nta murundi yagiye mw'ibarabara kugarariza ngo twebwe tura- turiyamirije umwami ivyo bintu ntivyigeze biba niyo tariki ya mirongo ibiri n'umunani mu nyonyo mirongo itandatu na gatandatu uyu micombero igihe yashinga repubulika yavuze ngo ni revolution revolution ntishobora kugira abantu batanu abasirikare batanu eh, mm, ba- ba- bakuye intwaro ngo bace babyita revolution revolution ni ibintu bikozwe n'abanyagihugu ni ibintu abanyagihugu bavuga ati ibi bintu dushaka ko bihinduka turabyanze uko siko byagenze kandi na kare iyo bibuko iyo tariki ya mirongo ibiri n'umunani eh, mu nyonyo mirongo itandatu na gatandatu igihe bashinga repubulika yari kuba itariki ntibagirwa mu barundi mugabo uno munsi iyo tariki sinzi ko hari iciza yazaniye abarundi canke hari ikibi yazaniye abarundi ivyo abarundi nibo bovyimenyera ariko mu vyo tubona dukurikira turabona neza yuko atakarusho na gato ahubwo twibaza ko vyazanye maganya n'amarira mu barundi bwana Ildefonse rugema wagarutse ku kibazo cy'uko hasa nk'aho hari umuco wo kudahana wahawe intebe mu gihugu cy'u Burundi uko ubwicanyi bugenda busimburana nta butabera bubaho icyo ushaka kuvuga ni iki Ego me, ibyo twovuga ngaha twofatira nko ku bintu bitatu canke bine eh, ibintu vyabaye kuva in- eh, intwara y'ubwami havuye kuva umwami wa nyuma yi- i- agandaguwe Eh, twovuga nk'ikintu mu burundi ki- kibangamiye amahoro cane cane n'abantu bak- bijanye n'uwashaka n'ubumenyi ni ikintu co kutavuga akahise uko kari ico ni ca mbere icya kabiri ni ukumenya iryo soko ry'ubwicanyi iyo ubwicanyi bwatanguye ni kubera ko abarundi baguma bicana gushika uno munsi ni ukubera iki ikindi cya gatatu ni uko kudahana hari igihe umuntu yibaza ati abantu babananya bicana kubera ata- ataguhana kuriho ico cyo kudahana nacyo ni cya gatatu hanyuma ikindi nacyo ibi bigaca bituma abarundi aho gutuma tuba umwe tuba abavukanyi by'ukuri tuguma ahubwo dutandukana dutandukana kubera ingorane zigenda ziraba aha rero tukabona yuko eh, tutabona neza kazoza ku burundi nk'uno munsi murumva twibego twibutse uwo mwami ah, tutazi icyo yazize turazi ko no mu bindi bihugu nibyo abami barishwe bataco bazira ivyo ni- niko byagenze ariko nk'uko nabivuze iyo umwami cyangwa intwaro y'ubwami ikuwe kubera ari revolisiyo y'abanyagihugu bakavuga ati iyi ntwaro turayirushe turayi n'umwami washaka ntibamwice cyangwa bigende gute mugabo mu burundi siko byagenze aha rero aho kugira ibyo bintu byo gukura intwaro y'ubwami no kwica umwami nta karusho na gato byazaniye abarundi ababikoze ntacyo bi- bi- bi- byunguye na gato aha rero murabona igituma mvuga nti eh, kudahana ni ikintu kibangamiye amahoro mu burundi kandi tutabona neza kazoza murabona umwami intare wa gatanu yarishwe yarishwe bunyamaswa eh, jewe naragize n'amahirwe yo ku- yo kuganira n'umubyeyi w'umwamikazi eh, baramparaye yarababaye cyane kandi ibyo novuga yuko ari nk'umu- ni nk'ababyeyi bandi ba- babuze mu mirongo ine na kabiri ni nk'ababyeyi bandi bariko barabura ubu n'abandi bamye babura U- ariko hari igihe ubura umuntu ukamuronka ukamwi- uka- ukigaragurira i- ico kiziga c'umu- c'uwiwawe ukamuhamba ukamuhambana iteka ivyo o birashobora gutuma ugira amahoro gatoya ariko rero nk'uyu umwamikazi baramparaye yarayivugira wenyine ati jewe icompa twarigeze kumutumira twagize iyo aniveriseri nyene yo kwibuka umuhungu w'umwami ntare wa gatanu hari mu bihumbi bibiri na kabiri ikintu yama avuga yavuga ati jewe icompa nkatora n'aho bamuhamvye aho bamutaye nkamwihambira jewe nyene biciye mu muryango kuko urumva ibi- ivy'abatwara urumva bisa n'uko umenga ntavyo bari- bari banezwe murumva yara- yara- yarishwe ara- aratabwa ntituratora iyo bamutaye kandi nta kintu c'intwaro zakurikiye zagize kugira turetse data no guhana abam- abo baba barakoze ico caha mugabo kugira batore aho bamuhambye kugira ahambanwe iteka kuko nawe nyene yari- yari umukuru w'igihugu nk'abandi turi kumwe na davide davide mwiriwe Mwiriwe neza ikibazo cyawe ikibazo cyanjye ni iki ni ni nka utubazo dushika nka dutatu mu magambo make cyane ego icya mbere uwo muhari ni icyo ugiye gukora kugira bashobore guhana abo bantu bishe uwo mwami ntare aka kabiri nako mbese ni kuki petero nkuru nziza wewe yi- ariko arahana abandi baheretse ubutegetsi bw'iyo bashatse kubuhirika ariko ntakemure icyo kibazo cy'ubwa mbere abashatse guhereka ubutegetsi bwa mbere akandi nako kanyuma ngiye kurangirizaho na mbese ni umwe mu tuzabona mu burundi bagiye gutora cyangwa ntibabwoshaka kugira mu burundi ikibazo gicemuke neza kabisa haboneke inyinshi y'uko abantu bose bakora ikosa bagende guhanwa nta mu burundi babona amahoro uyu munsi uburundi buza amahoro kubera nta gihano gihari abantu bakora amakosa baguma uko ntacyo bitwaye kandi ugasanga benshi bakora n'amakosa nabo ku butegetsi gusa ariko icyo kintu rero bari bakwiye nacyo kugitorera umuti kugira ubundi bivemo amahoro abarundi abahunze batahuke baze bubake igihugu cyabo urakoze urakoze davide reka dufate inosa kuri telefoni inosa mwiriwe neza Mwiriwe.
uri he inosa yende muri canada Eh, ikibazo cyane nashaka kumubaza nashaka kumubaza none uwo muhari uremewe mu burundi hanyuma ikindi kibazo ikindi kibazo kigira kabiri avuka mu mu miryango y'abo ba- y'abo bacu hanyuma ikindi ariko arakora iki kugira ngo abanyagihugu bamenye icyo ubwo bwami bwamariye Burundi kubera ibyo numva kera bavuga numva ubwami ke- kenshi babuvuga nabi yuko ngo nk'umwami agira ahaguruke ngo baca bazana nk'urugabo runiniya ngo hanyuma ngo akaruhagurukirako ngo ngo agacumitamwo icumu ngo kugira aha- ahaguruke sinzi rero nk'ubu un- uno munsi none boshiraho umwami bobandanye migenzo umwami yakoresha canke bo- bohindura amategeko uko umwami ya- yakora I- ivyo ni- ivyo nivyo bibazo vyanje nanifise egome ndumva habaje ibibazo abantu babiri Eh, uwa mbere yabajije ibintu icyo uwo muhari wokora kugira ufashe eh, werekane ko ari uko eh, abantu bakoze ubwicanyi buhanwa harimo ubwicanyi bw'umwami intare wa gatanu Eh, nk'uko nabibabwiye aha ntitwoja ngaha naho umwami yagandaguwe ntitwofatira ko cyane kuri urwo rupfu rw'umwami aha ah, ikintu twofatira ko cyane ni ikintu cu kwica umurun- umuntu uwo ari we wese kuko aba umwami aba umunya- umunyagihugu muto nta n'umwe nta n'umwe akwiriye kwicwa nta n'umwe eh, abantu barangana imbere y'imana murabyumva aha rero icyo yarabajije ati umuhari wokora iki twebwe ntaco dushobora gukora muri iki gihe mugabo ikintu novuga ngaha ni uko intwaro zose zagiye zakurikiye ku ntwaro y'ubwami itembagajwe hagiye haraba ingorane z'ubwicanyi ubwo bwicanyi bukaba ntihagire uguhana abantu mu burundi tukagenda dufukafuka tukaraba ingorane zigezweho akaba ariho umenga nizo twohana mugabo iza- izaheze ngo tuzibagire urumva aha rero haca haza eh, ca cyifuzo c'abarundi cyo kuvuga ngo reka tu eh, bagire murazi ko bashinze urwego eh, rwo kugireranira ikigongwe rwo kuvugana ukuri no kugireranira ikigongwe urwo rwego simbona neza ingene rushobora gukora ubu u- kandi ubwo bwicanyi bukibandanya kandi abantu bagi- bacangazwa urabona ubu hanze y'igihugu hari abantu barenga ibihumbi amajana abiri hari abantu buzuye amabohero hari iki ibyo bintu turabona yuko bidashoboka muri iki gihe ababi abobikoze barafise ibyo ngira bishobora kuba bibagira nabo murumva rero uko kudahana kuracariho arico gituma tuvuga tuti harakwiye kuza guhinduka intwaro iyo ntwaro y'ubwami gituma tuyifatira ko ni uko eh, murambabarira kuri uyu yarabajije ibibazo bwa nyuma yafatiye ku ntwaro za kera cyane z'ubwami Eh, ariko intwaro z'ubwami mu burundi zari zatanguye kuba intwaro zubaha ubuzima bwa kiremwa muntu yanakubajije niba Ibintu- ukomoka mu muryango w'ubwami yego me nkomoka mu muryango w'ubwami n'ibyo ariko ibyo nta ntaco byohindura kinini kuri uwo muhari wacu kuko uyu muhari wacu urimwo aba- eh, aba- abatawu- abadakomoka ku mu- ku muryango w'ubwami ibyo rero ndabyemeye n'ibyo Eh, ariko mbananije nishura ku bindi bibazo eh, yavuze ngo ngo kudeta i- inkuru nziza ahana bamwe biki ibyo jewe n'ukuri sino bijamwo cyane ariko icyo tuzi cyo ni uko mu burundi haba hariho impamvu zidafata i- im- impamvu zidafaditse zituma abantu bicana Eh, urumva naho twera kuri ibi by'ubwoko burya aba- abarundi turi bamwe tuvuga ururimi rumwe dusangiye imico dusangiye akaranga nta nta kintu cyo kuvuga ubwoko cyari gikwiye kuba kandi kera murazi iwacu mu burundi bavuga yuko eh, aho ku bami eh, bashyira imbere imiryango mugabo ntibashyira imbere ibyo bintu by'ubwoko ibyo bintu byazanywe na byagiye gushyirwa imbere cyane n'abazungu baza badupima amazuru badupima uburebure badupima ibiki ibyo bintu nta byari biriho mugabo rero nitureke na kuguma tuvuga data ngo byazanywe n'abazungu ko tuzi ko byazanywe n'abazungu twashobora kubikosora ariko rero aho niho hari ikibazo umenga hari ikintu gituma tuta tudashobora kuvugana ukuri ngo twicare hamwe tuvugane ukuri ariko bwana rugema uvuze kuri icyo kibazo urakoze cyane digwema kuri icyo kiganiro wateramije ni aha ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha kanya katubanye gake turashimiye abaduteze amatwi mwakoze kudutega amatwi mu biganiro n'amakuru yo kuri ino saha mubandanye mutega amatwi ibiganiro n'amakuru kuri radiyo by'amerika mwari muri kumwe na oriyane itanga ishaka